Oh my people, make una come here wonder shall never end o as eh, lisa ajori to set esther up for um turkey dem come dupe esther They can't do am for one night money wey wan take go buy house for people. They can't shop am you know my people. yay wahala no they finish you as you say they e finish e dey ride bicycle sef so my correct people, not be smart. You know, hey if not be help when dem esabon say shame dey catch am o oh, my pipo shame dey catch am say how how lizzie take know say dem don dupe him money because e no even tell anybody because shame dey catch am say dem go curse am say na how lizzie com come out online oti lule oti lule everyday oti lule ah ah say the thing com shock am you understand me so those people before im dey sell house for turkey she be agent dey look for house for people. den go pay den go take a commission so e con go meet dis guy dis particular guy so you don come know the way wey take dey do am the way wey dey take carry one small girl come say na oyibo na turkish oyibo twenty something years old wey dem come give am flower everybody see am that day na wey dem go say dem go pay for the house as dem go pay for the house mistake wey example make e dey too Well, he trusted them. He dey too carry the way because the way wey they take dey treat am you know carry am go eh, for night carry am go party the day when im do birthday they carry am go club <laughs> i just dey laugh she no know one 419 pipo na so 419 dey do hey he say e no know e say because the only people wey he tell You never even tell anybody that time They just do our money finish Now when I tell see elsabod that time when e take go that office ah, ah ah well e dey waste money for hotel because where wia elsabod house dey is different from where that they do this. uh, wia dem wia dem dey do this house of a thing Now the city of turkey you understand Now you go So we can buy house because and there the people when want buy the woman when want buy house for uk when e send her money from uk now city of this tonight they look for for turkey e don't want with decide decide where support about e they come quiet e don't want dat kain place so na istanbul na e take there for istanbul for hotel more than one month You leave im house come take stay istanbul When now come dey hear for this man they say esabo don frustrate, straight but minyoti say na insult e dey insult am o ah, esabo say because the thing con dey worry am as e dey tok and dey talk and now e con go carry fight go that place that day con call police say ah dis thing wey dem dey do eh, dem buy house finish eh, land of ownership abi how dem dey call am dem no give am e no dey take one week before dem dey give person this thing na esabo take carry go there the same people won't even dupe am still carry and go there you understand wen they display They can't still dey calm am down until when you come call police You come see say those people hand They just call neutral people come that office hey even taxi driver e come call and come that office say not be agent at all say na fake you understand now? why yoruba pipo na im still set esabo up you understand Now, e see shopping money so say dem go dey carry flower dey entertain am oh, they dey come and they pump champagne They come they even dey teach am how to smoke and eh? did you call on that day say no no so wen you come come e come dey dey They wait They wait and di pipo na too na too money they do pambo. Oh. The people when they do this thing for The people when they do am for they come they call and they disturb am you understand me and meanwhile lisa jory just come and dey say oti lule oti lule say um, um say dem go use police carry am for dublin say fear no let her come dublin again i dey watch am dey hear am so me no know say na that one come make esabod dey say ah why dem go look for am for dublin how say people go use police take carry am how how lazy take know say um, the, these people he eat im money so now, from there e come know say ah now lazy now know say lazy na dis jagume ehn say na lazy now im get hand for the whole thing you understand welcome to perfect corners tv please if today is your first time on coming across my channel don't forget to subscribe hit on the notification bell so that whenever i upload any video you'll be the first to be notified so my return is almighty god will bless you and for those one wey dey share me as dey go dey come god go bless una so my pipo as i see dis video now I say okay make i carry am come for una say make una see wetin dey happen say elzabod don cry come out thank god say say shame no let am talk am since e dey say even pipo pipo wey him dey do avai for say make e tok am say him say ah make dem no laugh am say him do dis thing say dem dupe him money say him don go down say naime can keep everything to herself He say but the way when eliza eh, jory come take dey tok am dey tok am dey tok am dey tell people say 'He no get money say they don dupe im money so na for dia na sabo come know say ah na Lizzie Ajori, na im set am up with those people.' you understand shebi una know say Lizzie Ajori, how im hope dey dem say na really really bad nigger, na she be so my correct people, as i see this news now i say okay yesterday i wash am This no be small tin na sabo no be small donation o my people, all dis away nation people, hundred thousand eh, two million see the kind donation eh one thousand eh, pounds one thousand eh, dollar two thousand dollar one donate three thousand dollars if you see the kind donation eh na so dem take donate that money Then why even see do am finish o oh? na that time you think say ah elsa eh, supposedly me sef get money i for donate for am so na so dem take donate the money for am my pipo elsabo come di person come call the pipo di woman wey get the money he say on tuesday on yeah on tuesday that is tomorrow The money go appear so he go suffer carry the money pay the woman the money don't complete e even complete over even today itself, they are still donating ha my people get luck o oh. say dem dey get better fans too. Oh, my people. for youtube e no be like that too. Oh. all these fans ha This one you no go get fans like that too. The old fans wey you go get the fans are for everybody <laughs> na everywhere that they comment <laughs> oh god a god of mercy my correct people, as i see this one i say no make i carry and cover now. so leave your opinion god go bless una